oga o my people oga oga oga in fact eh, na na na queen naomi na him na him dara na him dara all these things yes o no be small thing hmm no be small thing in fact eh, no be small thing as eh, queen naomi eh, eh, eh, olori mariam as usual e don find naomi go house again o e don find naomi go house again In fact, and this time around, eh, she knelt down with her two legs on the ground. Yes, so she knelt down with her two legs on the ground. Yes, so they beg her. They beg her, saying, Naomi, I beg. Naomi beg." In fact, eh, my people, now welcome back to our YouTube channel. Oh, oh now welcome back to our YouTube channel. Yes, so now yeah, if for the apple, Now yeah, it the apple. Yes, so now here na here you go dey get your correct correct correct ogbonge gist as we dey post dem na here you go dey get dem o oh my pipu no be small thing dey happen hmm Just try subscribe and then click on the post notification bell. My people back to wetin I to talk Oh, as our madam madam Mariam Anako went to go and what to go and kneel down and beg her. Eh. Queen Naomi oh, not be smart in the apple. No, she went and begged Queen Naomi and was trying to rub mind with Queen Naomi telling Queen Naomi oh Queen Naomi not be smart in the apple. biko help me in fact eh, save my life save my marriage. I don't know what to do anymore. I don't know. Since you are the only person getting on your first this one now, please help us. Help me. Help me personally. Not be smart, you know. Not be smart. He said, uh, eh, what's it that they call I don't call beg you. Eh, ashley ashley don come beg you May you follow and beg honey you follow ashley talk to honey now now honey is calm with ashley honey dey honey dey treat ashley better than honey is treating me now it's not good it's not this one it's not good enough please please help me help me Not be small thing o oh. no be small please. Not be small please. say please help me help a help a sister. Not be small thing dey happen oh my people. not be small thing dey happen. As um eh, Olori Naomi self um she just siddon, she don tire, she no know wetin she go talk again or how she go do again. She just dey dey look dem, just dey look her as she dey beg. Carry no be only her go, she carry people go go beg the beg oh. She just dey dey look, she no talk anything anything she just dey look am as she dey talk dey tell am say naomi abeg na only you na your honey dey lis ten to right now at this point no be small thing o oh. come dey tell naomi say When Naomi been help her save her marriage, you know, she has done so much. She has given so much to stay here. She has given so much to remain here. May they don't just allow all her days and kidney end in vain. May Naomi not vex. Say she knows she has treated her badly. But at this point, she no get choice. At this point, she what? She no get choice because ha. That the only person will be say she know say go fear help be this The only person wey be say go fit help am na im be dis. No other person. He say yes oo say oo say abeg make Naomi help am because she don she don go everywhere wey she go go. She don talk to anybody everybody, she don follow people para, she don dis, she don dat yet eh nothing nothing na so so beg e come dey beg o say naomi abeg sorry for your sister sorry for your sister help your sister talk to her Ooni of talk to our husband at least when you talk to our husband e go at least listen to me e no dey even wan see me at all i'm trying to make some explanation to Ooni of Ife but he doesn't want to see me and another thing wey be say Ooni come dey do now eh Ooni dey say things wey dey happen for inside palace eh no be only how she dey carry am dey go outside o even Mariam even Miriam, they carry on, they go outside He said, na now he really believes." say Miriam, they follow people Will be say dem dey sell gist They go outside They pay bloggers to to talk nonsense about palace before when they talk am on be not believe but now eh on don don't believe say truly truly Miriam is one of them. one of the people paying bloggers to blog things rubbish about eh olori naomi yes so oh. in fact eh he said, na Miriam, be dia Eh, their cheerleading all the people wey be say the ones wey be say they don even catch the ones wey don confess all of them na Mariam all the tori dey do wetin dey boil down to just that you cannot punish a queen for front of um, normal person all those kind things um, sometimes um, they do and say um, na queen do and queen do am like that but still those things matters according to one of fifa. say we believe we know say we know go defeat the punish queen or the talk ill of queen or the shout for queen for front of um, ordinary person and the rest but all these things matters they say and now because of wetin uh, uh, Miriam don do anybody coming to the palace now no must not carry phone at the gate na they stop you They collect your phone in fact eh? They collect your phone They go check your body see what you carry put for body make sure say you know who any hidden camera all those um small small micro camera mini camera make sure say you know oh any of these things yes oo oh, no be small thing make sure say you dare clean before you dey enter palace make e no be say you go come dey come dey come dey record dey do voice notes dey record voice notes dey record this one dey do camera all those things e no dey e no dey again all those things no dey again my people no be small thing o na um there's a limit to the way you work in the palace to the way you do things in the palace why because of wetin miriam don cause for ground na im she come dey explain everything dey give uh, naomi say naomi no be so no be say she this, no be say she dat may naomi abeg may naomi dis may naomi kini kan ah ah hey no be small thing o may naomi come help am naomi know say she na na woman say even though even though she no dey palace at least she she eh i mean na the two of them no even dey palace at this point but she want to come back and be close to her husband but her husband is not even giving her face or wanting her to explain he say in fact that eh, the way oni wanted that they they dey spoil her they give oni they do this one they give oni Now, me all this one she dey talk say naomi just put for joy, they look am naomi put and for joy, they look am as naomi no come dey talk na she come kneel down again dey beg say naomi see i understand even if you tell me make i get out comot for your house right now i go comot say because i know say i don wrong you well well well well i have wronged you yes i know say i don wrong you but no go use that one eh take take judge me na you yourself talk say na god na him be judge so abeg i beg you e no go reach my turn then eh? you go come change mouth abeg talk to your honey make you at least lis ten to me mm-hmm. not even that marriage or no marriage you go just tell honey to what to lis ten to me my people na so the matter be o oh, na so the matter be make una no forget to like and subscribe to this channel o oh. do not forget to like and subscribe to this channel i go see una for my next video yes o oh, so no be small thing make una help us eh beg um, uh, Queen Naomi for one thing. May Naomi dey very careful. This one wey be say this women they enter enter palace they come the gum gum her say apology this apology that. Make una help me beg Naomi o. Make she dey careful. Me they no go drop something for inside food or drop something for grandma. make she mash We know say she dey with the spirit of God. God dey use her but still still somebody say me to dey do wetin to dey careful this one wey be say these women dey get access to her like this i don't know i don't know i don't understand i don't know anymore anyways that's all the thing be o oh. make una no forget to like and subscribe i'll see you in my next video bye.